mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika ivuga iri washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri uyu mwanya muri kumwe na fideni niyo ngabo ndabaramukije mwese twongeye kubaha ikaze kuri radiyo yanyu dutega amatwi ya resi bigira imana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi
Mwaramutse Fideli uh, yavugwa hirya no hino ku isi tuyatangurire ku mugabane wa Afurika neza na neza mu gihugu ca Sudani. Amasasu yarabandanije gusanirana ku mugwa mukuru wa Sudani ku munsi ku mugoroba wo ku munsi w'ejo wa kabiri naho abahanganye bemeranije gutanga agahengwe k'amasaha mirongo ibiri nane ababibonye bavuze ko bumvise ibisasu biturika hamwe no kurasana mu bice bitandukanye k'umugwa mukuru Khartoum hari nyuma yaho hatangarijwe ko guhoza amasasu kwabwirizwa kwa gutangura isaha cumi na zibiri z'umugoroba w'ejo wa kabiri Atiya Abdullah Atiya ni wo muri sendika y'abaganga bo muri Sudani yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'abanyamerika associated press ko amasasu yabandanya yumvikana ejo ku mugoroba mu gatondo k'ejo kuwa kabiri nyene abakuru b'impande zishamiranye niho batangaza ko bemeye guhagarika kugwana hari nyuma yo kuremerwa na leta zunze ubumwe za amerika ishyirahamwe mpuzamakungu oni hamwe n'abategetsi bo ku mugabane wa afurika basabye ko intambara no gushamirana bihagarara abashamiranye bemeye guhagarika intambara inyuma yaho umushikiranganji w'imigenderanire wa amerika antony blinken avuganiye kuri telefone na generale abdel fatah al burhane hamwe na generale muhammed hamdan dagaro bariko barashamirana uwa mbere arongoye igisirikare cya leta uwa kabiri akaba arongoye umuhari w'abaparakomando wiswe rapid support forces bose uko ari babiri yabasabye gutanga agahengwe kugira imfashanyo zishikire abazikeneye yabasabye kandi kumenya ko bakwiye kuzirikana umutekano no kuroranirwa kw'abasivile abadiplomate hamwe n'abakora mu bisata bitanga imfashanyo akamo ka blinken kuri abo badacana uwaka muri sudani ni kamwe mu bundi bwatewe n'abategetsi batandukanye ku isi barimwo n'abashikiranganji b'imigenderanire y'ibihugu indwi biteye imbere kuruta ibindi ku isi umuyobozi mukuru wa oms yavuze ryo kuwa kabiri ko amakuru ava mu bategetsi ba sudani avuga ko abantu barenga amajana abiri na mirongo irindwi bamaze kwicwa hamwe n'abarenga ibihumbi bibiri n'amajana atandatu bakomeretse hanze y'umugabane wa afurika ni ku mugabane wa buraya komisiyo y'ubumwe bwa buraya ejo kuwa kabiri yasabye ibihugu bigize uwo muryango kongereza ibitigiri by'abasaba ubuhungiro byakira babanje gushikira mu butaliyano ibi bisabwe inyuma yaho abashika muri ico gihugu kiri ku nkengera za mediterane barushiriza kwiyongera ubutaliyano nibwo shikiro ry'amato azana abimukira bava mu buraruko bwa afurika benshi bashikira mu izinga rya lampedusa riri mu manuko bw'ubutaliyano komiseri ajejwe igisata c'amafaranga akoreshwa mu ishirahamwe rya buraya johannes hane yavuze ko inkengera za lampedusa ari iz'umugabane wa buraya ku bw'ivyo abimukira bahashikira bakwiye ngo kuba umutwaro ku bihugu vyose vya buraya yavuze kandi ko ubutaliyano bwonyene bwakiriye abimukira barenga ibihumbi mirongo itatu mu mezi atatu ya mbere y'uyu mwaka wonyene bamaze kwiyongera ku bice hafi amajana atatu ku ijana ugereranije n'ikiringo nk'iki nyene mu mwaka uheze kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwa gatatu uyu mwaka hamaze gufa abimukira benshi muri mediterane ugereranije kuva mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi ishyirahamwe mpuzamakunguni ryavuze mu ntango z'uku kwezi ko abantu hafi amajana ane na mirongo ine na bane n'umwe aribo bapfuye bariko baragerageza kujabuka ku mugabane wa buraya mu makungu kandi perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ejo ku munsi wa kabiri ko we n'umukuru w'inama nshingamateka ya Amerika Kevin McCarthy baganiriye kuri telefone yavuze ko yagaragaje ko Ukraine ikeneye ibindi bigwanisho hamwe no kongereza ibihano ku gihugu cy'Uburusiya mu butumwa yashikirije kuri twitter perezida zelenski yanditse avuga ko yishimiye makariti ku kuba kongere ya amerika idahengeshanya gushigikira ikirere ndetse no mu bikenewe bya gisirikare yavuze ko yihweje uko byifashe ku rubuga rw'intambara ikirere ikeneye byihuta burende ibikoho bya muzinga ibisasu byo kwikingira mu kirere hamwe n'indege z'intambara kuri iyo ntambara nyine umushikiranganji w'ubushinwa gihe kwivuna abansi yaremereye uburusiya ko imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri mu bya gisirikare igiye gushigwa ku rundi rugero rwo hejuru iri tangazo ryemeza ko uburusiya n'ubushinwa byongereje urugero rw'ubucuti bwa hafi busanzwe bufitaniye muri iki gihe cy'intambara muri ikirere umushikiranganji wo kwivuna abansi w'ubushinwa generale li shangfu yaraganiriye na mugenzi we w'uburusiya sergeye shoyigu uyu mubonano ukurikiye uwo yagiranye na perezida w'uburusiya vladimir putine ku munsi w'imana i moscou li yavuze ejo kuwa kabiri ko ibisirikare byabo bizoshira mu ngiro ibyumvikanywe n'abakuru b'ibihugu byabo no kwagura ibisata byo gukorera hamwe mu bya gisirikare bizokwagura kandi ubucuti mu guhanahana ubuhinga mu bya gisirikare no gushorerana ibigwanisho yongera ko ugukorera hamwe azogushitsa ku rugero rushasha
urakoze aroyisi bigira imana ku makuru yo hirya no hino uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu burundi amakuru yuzuzanya yemeza ko uwahoze ari umushikiranganji wa mbere anangi yome bunyoni yoba yaratorotse igihugu ejo kuwa mbere igipolisi n'igendereza vyarasatse ingo ziwe ziri bujumbura no mu rutana yaroje buri kaneza araduha ibindi kuri iyi nkuru umuhana w'ubujumbura mu gisagara c'ubutunzi aho generali bunyoni yasanzwe aba ijwi rya amerika ryabwiwe ko atari abapolisi n'abakozi b'igendereza bamusanze baja gusaka ku munsi wa mbere amakuru ya nyuma ava mu masoko yegereye umugenerali yatubwiye ko yamaze kuva mu gihugu yerekeza muri tanzania intara ya rutana aho abavyeyi biwe bamuka ihana imbibe n'ico gihugu niyo ntara nyene amasoko yacu avuga ko yaciye yemwo kuko arakarere azi neza kandi yafise n'abamuyobora mu nzego z'umutekano inama yo kumufata yari yakoreshejwe mu cibitoke mu nyuma arabimenya nta wuzi uwamenye ibanga uwo ari we ni kwamwe mu masoko yacu yegereye umugambwe sende dvdd n'ibiro vy'umukuru w'igihugu yiganiye ijwi rya amerika ku bantu bamwe basanzwe begereye generali bunyoni baganiriye n'ijwi rya amerika ariko batifuje ko amazina cangwa amajwi yabo atangazwa uwo aba yatawe muri yompi kuva gikurwa canke iminsi yakurikiyeho mugabo leta itinya igisure ca tanzaniya abo batubwiye ko tanzaniya yoba yagabishije uburundi ko ishobora kubufatira ibihano birimwo ukubwimuhora wo kuzana ibitoro hamwe bwohirahira bugafunga bunyoni kugera ubu dutangaza inkuru nta tangazo na rimwe ry'inzego z'igihugu riravuga ku bijanye n'uko arenga ihome bunyoni yoba yarahunze igihugu gusa amasoko yo mu bushikiranganji bw'umutekano yari yatwemereye kuri uyu wa mbere ko kuva kuwe akagabanirizwa abajejwe umutekano ataracitwaza abajejwe umutekano bari ku rugiwe yasohotse muhira ijwi rya amerika twifuje kumenya icyo ubutegetsi buvuga kuri iyi nkuru desire nduwimana umuvugizi w'igipolisi cy'u burundi yatubwiye ko ari mu ikonji ry'akazi arwaye ataco yoshikiriza gatoni hosine girene umuvugizi w'umukuru w'igihugu ari nawe iperereza rikukira ibiro vyiwe telefone yahamagara ariko ntiyayitavye umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe umutekano pierre nkurikiye we twasanze amaze iminsi mu butumwa bw'akazi hanze y'igihugu generali bunyoni yari amaze amezi umunani n'iminsi mike akombowe mu mabanga guhunga kwiwe bivuzwe mu gihe ari intwazangabo yari ikomeye mu by'umutekano iri mu minwe y'igendereza iyo nayo ni colonel desire w'amahoro atwara igisata c'igipolisi kijejwe kurwanya imigumuko bae iyindi ntwazangabo yari yafashwe irumvirizwa imbere yo kurekurwa ni alfred innocent museremu haruhande y'ivyo Alfred Innocent Muserema avugwa kugera kuri uyu wa mbere yaramutwaye igisata c'iperereza ryo hanze y'igihugu yasubijwe na Colonel Pierre Claver Nzisabira yahora ari umunyamabanga ntayegayezwa w'inama nkuru y'igihugu y'umutekano yahora ajejwe igendereza ryo hagati mu gihugu kandi bikaba bitamenyekanye cane yavuye muri ayo mabanga bitewe n'uko ubu inyandiko zigena bakuru mu rwego rw'iperereza zigirwa ibanga cane nivyamuka bibaye impamo General Bunyoni yazoba abaye umushikiranganji wa mbere ahunze Burundi kuva bwitwa izina azoba abaye kandi n'umutegetsi wa mbere wo ku rwego rwo hejuru ahunze intwaro ya perezida Evariste Ndayishimiye bimanye ingoma mu mpera z'ukwa gatandatu ibihumbi bibiri na mirongo ibiri inyuma y'urupfu giturumbuka rwa nyakwigendera Pierre Nkurunziza bombi bita sokuru w'abarundi Eloge Urikaneza Ijwi ry'Amerika mu rwanda hari imwe mu miryango yo mu karere ka kicukiro ivuga ko yabuze abantu bayo batwawe n'inzego z'umutekano mu majoro atandukanye eric bagira ubusa afise inkuru y'imvaho madamu saverina nyiraneza ni umwe muri abo bavuga ko babuze abana babo kuva mu rukerera rwo ku itariki ya cumi n'ebyiri z'uku kwezi yemeza ko mu mudugudu wa rugwiro mu gatenga abantu bambaye gisiviri n'umupolisi umwe wari wambaye impuzankano z'akazi babinjiranye mu gipangu ahagana saa cyenda zo mu rukerera babategeka gufungura babatwarira umusore tiyeri ishimwe w'imyaka cumi n'icyenda y'amavuko bukeye ari ku wa gatatu birangije umwana njya kumwandikisha ntanga amazina ye barambwira ngo ntawe urimo kwihangana birananira ndongera ndandikisha barambwira ngo umwana ntawe urimo bwana christian udahemuka n'undi mubyeyi wa ishimwe nawe ahamya ko abamutwaye babanje kumutera ubwoba kuko yari yanze kubakingurira nyifungura tayari umwe yahise asharije imbunda direkite pisitoli arayinunga ku mutwe ngo mwanga gufunguriza inzego z'umutekano ndabasubiza inzego z'umutekano zigenda nijoro muri ayo masaha ya saa cyenda hafi saa kumi z'ijoro bahita bangurutse icara hasi ntabwo nta kindi nasubije nicaye hasi barambaza tumuhungu wawe arihenda ahubwo tumuhungu wanjye amaze iminsi arwaye araryamye maze kubasobanurira gutyo ngo turamushaka ndababaza ese muramushakira iki muri iki gicuku uyu muryango uravuga ko kugeza ubu utaramenya aho umwana wabo aherereye mu gihe batanze ikirego mu rwego rw'ubugenzacyaha reb babasaba ko babafasha kumenya irengero rye bavuga ko yatwawe n'imodoka yo mu bwoko bwa toyota pikapu vigo yambaye ibirango bya gr magana arindwi na cumi n'umunani f y'ibara ry'umweru n'ibirahuri byijimye aha ku Kicukiro abaturage bemeza ko hatwawe abasore bagera mu icyenda kuva mu mpera z'icyumweru gishize ijwi rya amerika ryakunze kumenya amakuru ya bamwe basiragiraga ku buruhukiro bw'ibitaro bya kacyiru bakeka ko bashobora kubonamo ababo ubwo babishingiraga ku muryango umwe wagiye kubaza kuri polisi gikondo umuntu wabo wari warabuze bakababwira ko umurambo we wari mu bitaro bya kacyiru zawadi mushimiyimana avuga ko inzego zibishinzwe zababwiye ko musaza we nuru sharifu w'imyaka makumyabiri y'amavuko yishwe n'abagizi ba nabi duteguriye inkuru bamwe mu bari babuze ababo batubwiraga ko batangiye kubabona mu bigo by'inzererezi kandi ko inzego z'umutekano zibakurikiranyeho ibikorwa by'ubujura madamu madina mukarugira ubyara nuru yabwiye ijwi rya amerika ko bamushyinguye kuwa gatanu w'icyumweru gishize uyu mubyeyi akemeza ko mu bihe bitandukanye umwana wabo yari yarabana ni yataba no mu rugo umwana tukamukorera ibintu bishoboka byose akakunanira wakora iki nkawe koko nta kintu yabuze afungwa buri munsi afungwa afungwa afungwa gusiga umuntu afungwa atari igisambo ubundi buriya rero umwana iyo yananiye ubwo ibimubayeho byose ubwo binagomba kubyirengera ibyo nta n'icyo biba binandebaho iyo ugerageje guperereza amakuru ajyanye n'ifatwa ry'abo basore usanga bafite icyita rusange cyo kuba barigeze gufungwaho mu bigo by'inzererezi twabajije bwana francois asiyeri kabagema umukuru w'umudugudu wa rugwiro mu gatenga hamwe mu hakuwe abo basore yemeza ko yari azi imyitwarire yayishimwe uwo bavugaga yarafunguwe yarafungiwe iki sugo yarafunzwe gufata abana nyine w'abana bakitwara neza mu myitwarire yabo kwa bagenda biba bakabafata bapfu mu idirishya bagize gute bambuye abantu amatelefone nta bindi bishyashya mu rwanda muri ibi bihe hari uduce bigoye kugenda nijoro kubera ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ni nayo mpamvu hirya no hino bigoye ko hacamo byibura iminsi itatu hatumvikanye ibikorwa byo kwica barashe abo polisi y'u rwanda iba yatangaje ko ari ibisambo n'abandi bakekwaho ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi nk'ubwicanyi umuvugizi wa polisi y'u rwanda cp john bosco kabera yabwiye ijwi rya amerika ko abo yibuka bafashe bari kubakuraho iperereza ku bikorwa by'ubujura n'ubundi bugizi bwa nabi wenda imiryango ni ukwireba ariko icyo nzi cyo hari abo twavuganye n'ejo hari umudamu twavuganye mbwira ko umwana we afitwe na polisi ko numvaga nawe bivuga no ku maradiyo ndetse arambwira ngo ubwo se ngo ari hehe muhuza n'abapolisi ahafu afungiye kugira ngo bagende bamumwereke ubwo nari namubwiye nafitwe na polisi hari iperereza turimo gukora ambwira mu mupolisi ngo bavugane arangije ngira ngo kugeza n'ubu ntaragera ariko gihe iki kibazo ntagisobanura barakekwaho iki se ubujura n'ubugizi bwa nabi nyine barwa bagira bati mu minsi yashize umuvugizi wa polisi y'u rwanda aherutse gutanga ubutumwa budashidikanywaho kuri ibi bikorwa hari insoresore ah, zirirwa zifashe mu mifuka hirya no hino bwakwira zikajya gufata mu mifuka y'aba- y'abahisi n'abagenzi turagira ngo tubwire abo bantu yuko ibyo bintu bitemewe dutekereza rero yuko abo bantu mm, bakwiye kureka iyi ngeso naho ubundi icyo twabasezeranya ni uko amakuru tugenda tubona mm, ari butange umusaruro ukomeye cyane kuri abo bajura cyangwa kuri ibi bisambo ababuze ababo bagakomeza gushaka kumenya irengero ryabo niba banamushinja n'ubujura ngewe nyina umubyara ubujura bwe ntabwo nzi nta n'ikintu bigeze bamufatana none mwamfasha nkamenya ngo umwana yazize iki ku rundi ruhande abakurikiranira hafi by'ibi bikorwa bakemeza ko biba ari ngombwa guhashya abakekwaho ubujura n'ibindi bikorwa bibi hari abandi basanga kuba abashinzwe umutekano bahita babarasa bishobora kuba binyuranijwe n'amwe mu mategeko mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi umuryango mpuzamahanga uharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu human rights watch ufite icyicaro cyawo muri leta zunze ubumwe za amerika watunze agatoki inzego z'umutekano z'u rwanda uvuga ko zihutira kwica aho kugeza imbere y'ubutabera abakekwaho ibyaha birimo n'ibyoroheje ni mu cyegeranyo wisi all thieves must be killed ngenekereje abajura bose bagomba kwicwa wavugaga ko hishwe abagera kuri mirongo itatu na barindwi biganjemo abo mu burengerazuba bw'igihugu eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali mu burundi kutaganiriza abakiri bato ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere biri mu bituma abana b'abakobwa batwara inda batifuza kandi bakiri bato mu rumonge mu mezi atandatu arangiye haharuwe abarenga mirongo itatu batwaye inda bakiri bato ibindi kuri iyi nkuru ijwi rya amerika yateguye yifashishije inshuti zayo mu burundi murayisomerwa na tiyerive ndayishimiye ari kigali mu rwanda ibiharuro dukura mu kigo c'ishirahamwe igitari neza y'imiryango abubf mu rumonge vyerekana ko abigeme mirongo itatu n'umwe batwaye inda batifuje mu mezi atandatu aheze muri abo harimwo batandatu basamye inda bafise imyaka cumi n'itanu abandi ndwi bakaba bafise imyaka cumi n'itandatu iyo miyabaga usanga ari abanyeshure kandi bagaca baheba kwiga josephine rufyiri ajejwe ugwaruka aho mu kigo abubf aratubwira ico yibaza kuri ibyo biharuro ntibiteye akuba cyane ariko kandi biranagateye kuko si bike iyaba byari byoshobotse ibyo biharuro byogiye burundu kuko ku bwacu ntitwifuza yuko hari n'umwe yotwara inda atayifuje muri ico kigo citaho ineza y'imiryango barakira ugwaruka bakaruha inyigisho zijanye n'ubuzima ndoragitsina bikora imana charle umuvyeyi wo mu rumongo ati haracariho abavyeyi batubahuka kuganira iby'ubuzima ndoragitsina n'abana babo novuga ko ari imigenzo ya kera yazingamitse abantu ugasanga umubyeyi w'umupapa ntashobora kuganiriza abakobwa biwe akabirekera nyina ngo niwe yobibaganiriza ugasanga umubyeyi w'umumama ntashobora kuganiriza abahungu biwe ibyerekeye irondoka rijyanye n'amagara meza ngo abone abase niwe yobibaganiriza se nawe ugasanga ntabironkera akanya ajya gupfupura ikarondera rasiyo uko kudaha ikiyago abana bivamo kutamenya gutuma abana bakora imibonano mpuzabitsina batikingiye kandi bakiri bato manirakiza ivone ange berize aserukira urwaruka ruhabwa inyigisho aho muri ico kigo ego igituma atikingira uwo mwigeme hari igihe aba adafise n'inyigisho ku byerekeye ibyo bijyanye no kwikingira ikindi nacyo ugahura n'uruhara rw'ababyeyi ni ruto mu irera ry'abana ntiba- ntibabereke umwango uhuma n'udahuma kubera abantu benshi ubuzima bwuma bajya kurondera ubuzima hirya no hino bakabura umwanya wo kuyagisha abana babo ariko umuvyeyi bikorimana charle we abona ko kuganiriza abana atari ugushiruka isoni si ugushirukanya ahubwo byari ngombwa ko abana bakura bazi kazoza kabo mu byerekeye irondoka rijyanye n'amagara meza bakamenya ingene bitwara kugira ngo ntibakomereke bazogere mu bigero no kuri bazi mu bigero ingene habwirizwa kugenda hitunganije ibindi bituma abo bigeme batwara inda bakiri bato ni ugushaka gutunga ibintu bizimbye kandi ata buryo bafise josephine rufyiri hariho nk'ibintu byo guhurumbira amaronko ugasanga umwana yifuje kuronka akana kariya hama akaba abona yuko iwabo kumbure ubushobozi bwo karonka atuburonka canke naho yoba buronka akabona yuko nk'iwabo atomukundira tuvuge nk'iyo telefone kuyitunga akiri umwana mutoya ugasanga ashimye kubirondera mu nzira zitarizo hari n'abigeme baja mu bushurashuzi kubera umunyenga wa moto muhigwe dondarsi ni umunyeshure mu rumonge nk'abanyeshuri bashobora gutwara inda bivanye nu- n'ukuntu usanga bafitanye ibimenyano n'abamotari eh, bakabamenyereza amarifiti hirya imbere mu mahera ca deplacement gaca kijya rero uwo mumotari rero nawe aca arondera ukuntu yisubiza wa munyenga yamuha agaca arondera ukuntu amutwara mu bushurashutsi abandi bagirizwa guhenda abo bigeme ni abarobyi bivuye ko abanyeshure bamwe mu rumonge baba baje kuhiga bava kure barapanga amazu bamwe rero barahendeshwa akaboga canke amafaranga kugira ngo bashobore kubaho neza hari n'abarezi bagoba izo baragiye bakibira ibibazo abigeme bigisha n'abanyeshure b'abahungu birashika bagahenda abigeme bigana muhigwe dondarsi nk'umuhungu arashobora kuba aciye ubwenge cyane mu ishuri hano tujya umuhungu araciye ubwenge umuhungu nawe akavuga ati genda shaka umfashe ku- kwigisha nk'iki iyiye wamuhungu akamubwira ati ni ukuri uraza muhenda kwigishe cyangwa uraza duhurira hano kandi abikwigisha tube ntugire ikibazo rero amaze kuza rero arashobora guca amwinjizamwo ubwo busambanyi ugaca usanga barabikoze umukobwa atari abyiteguriye ku banyeshuri bakora amabanga mpuzabitsina bakiri bato inkurikizi ku magara yabo ni nyinshi ashobora no gutabuka igihe aryamanye n'umugabo amusumbya imyaka iyo abyaye naho nyene ingorane zishobora gutuma hakura indwara yo mu kigo rufyiri josephine n'ibyo bishobora kumushikira igihe cyo kwibaruka kuba akiri muto ugasanga aratabutse umwatata hanyuma nko kuri barya abantu baca yiyumvira nko kugenda kugira ibintu byo gukorora inda arashobora gusanga aragize ikibazo gikomeye ku buryo usanga n'ibihimba by'iyo byirondoka byononekaye ugasanga baramukuyemo n'igitereko agaca abaho ubuzima bwiwe bwose atagisubira kurondoka kandi mu kigo c'ishirahamwe ryitaye ineza y'imiryango basaba ababyeyi kurengera imico bakaganiriza abana ibijanye n'ubuzima ndoragitsina bitagenze uko naho bakabarungika mu bigo bibigisha kugira ngo bakure bazi gutandukanya icatsi n'ururo radiyo ijwi rya amerika i washington dc ni umwanya w'ikiganiro amerika nakivuga ku vyaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikirizwa na thomas kamirindi
mwaramutse neza ku itariki ya cumi n'icyenda y'ukwezi kwa kane igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na gatanu igitero cy'iterabwoba ry'imbere mu gihugu cyahitanye abantu ijana na mirongo itandatu n'umunani mu mujyi witwa oklahoma city umurwa mukuru wa leta ya oklahoma mu majyepfo ya leta zunze ubumwe za amerika nibyo tuganiraho muri make cyane ikaze mu kiganiro amerikana iki gitero cyakozwe n'umugabo witwaga timothy mcveigh wari umusirikare wavuye ku rugerero mu gitondo cyo ku itariki ya cumi n'icyenda y'ukwa kane igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na gatanu nk'uko tubisanga ku rubuga rwa fbi ikigo cya leta zunze ubumwe za amerika gishinzwe ubugenzacyaha yatwaye imodokari yari yakodesheje ayihagarika imbere y'inyubakwa ya guverinoma y'igihugu yitwa alfred murray federal building imodoka yayivuyemo arayikinga aragenda yari yayitezemo igisasu cya kabutindi cyapimaga toni imwe na kirograma magana abiri yari yikoreye ubwe wenyine yageze hirya gato akanda akantu gaturitsa cya gisasu kimwe cya gatatu cy'inyubakwa cyarasenyutse kirahirima izindi zirenga magana atatu bituranye nazo zarangiritse cyangwa zirasenyuka imodoka nyinshi zabaye imiyonga igisasu cyahitanye abantu ijana na mirongo itandatu n'umunani barimo abana cumi n'icyenda bari mu irerero ry'aho ngaho muri iyo nyubakwa mu gihe ababyeyi babo babaga bari mu kazi nyine muri iyo nyubakwa igisasu cyakomerekeje n'abandi bantu bagera kuri magana umunani na mirongo itanu mu mugoroba w'uwo munsi umukuru w'igihugu y'icyo gihe bill clinton yavuze ijambo ryo gufata igihugu mu mugongo bombing in Oklahoma City was an attack on innocent children and defenseless citizens. It was an act of cowardice and it was bill clinton aragira ati iki gitero cy'i oklahoma city ni igitero ku bana b'inzirakarengane ku baturage b'inzirakarengane ni igitero cy'ububwa ni igitero cya shitani sinshobora kwemera ko abaturage b'iki gihugu baterwa ubwoba n'ububwa na shitani ndasaba abanyamerika bose gusabira abahasize ubuzima imiryango y'abapfuye n'abakomeretse gusabira abatuye oklahoma city to pray for the families and the friends of the dead and the wounded. Pray for the people of Oklahoma City.
timothy mcveigh yaje gutabwa muri yombi we n'umufatanyacyaha we umwe nawe wari waravuye mu gisirikare witwa terry nichols mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na karindwi urukiko rwakatiye mcveigh igihano cyo kwicwa yanyonzwe mu bihumbi bibiri na rimwe rwakatiye nichols gufungwa burundu undi muntu wa gatatu witwa michael forcher wari waramenye umugambi wa mcveigh ariko ntiyabibwira inzego z'umutekano yakatiwe gufungwa imyaka cumi n'ibiri ijwi ry'amerika igitero cy'iterabwoba cya oklahoma city igitero cy'iterabwoba ry'imbere mu gihugu nicyo kibi cyane cyabaye mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika mbere y'ibya al qaida byo ku itariki ya cumi n'imwe y'ukwezi kwa cyenda ibihumbi bibiri na rimwe i new york n'i washington byahitanye abantu bagera ku bihumbi bitatu inzego z'umutekano zemeza ko mcveigh na mucuti we nichols babikoze babitewe n'urwango runuka bari bafitiye guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika n'imikorere yayo nshuti zacu ikiganiro amerikana cy'uyu munsi ntaho gihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi maze rero mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro mwari kumwe na tomasi kamirindi murakarama
nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye bagenzi bacu bose bagize uruhara mu itegurwa ry'aya makuru mugire ibihe byiza mubandanya kumviriza radiyo yanyu ijwi rya amerika
Do you believe in love? How crazy it could be, baby, baby, stop. Mm, take it easy. Can you believe? I swear I can breathe. Do you really care, baby? Even wonder your own mess up. You are my fantasy, my only desire. kugutekereza nijoro bituma nasinzira she make me fall in love darling darling if you touch me one more time I might lose my mind baby it's too much here can we go slowly cause I can't take it Cause I can't take it. Cause I can't take it. Cause I can't take it. Give me your attention. Cause you got my affection. Baby, baby, and so good to Deja. Taking us step by step on the beat. Put your night hand in hand in the street. Getting by. Listen, girl. You are my fantasy, my only desire. Kugutekereza nijoro bituma nasinzira. She make me fall in love, darling, darling. If you touch me one more more time. I might lose my mind. The beat's too much here. Can we go slowly? Cause I can't take it. Cause I can't take it.